ibisate basumba
iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezweho nanjye venuste nshimiye imana
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
ni iki kibuza umubyeyi kubwira umwana yabyaye se wamubyaye uwitwa sandrine mukamana amaze imyaka makumyabiri n'irindwi atazi amazina yose ya se ataramubona amarira y'umwana udafite epfo ntagire ruguru ahozwa nande ndakira sandrine mukamana atuye mu karere ka gasabo umurenge wa kinyinya umudugudu w'urugarama kimushinga ne muri kiganiro cy'agasaro kaburaga ni papa wanjye naburanye nawe naramubuze kuva mvutse ntabwo nigeze mubona papa wanjye yabanye na mama n'umugore n'umugabo nyuma papa yongeye aza kwigira mu gihugu cye ariko agenda amubwiye ko azagaruka papa aho agendeye aragenda ngo aratinda amaze gutinda mama birangira ashatse undi mugabo nyuma yo gushaka umugabo papa yaje kuza agaruka mu rwanda agarutse mu rwanda aramubwira ko niba bidashoboka ko twabana nyereka ahantu umwana wanjye ari mama aramubwira ngo umwana ari kwa nyirakuru papa yagerageje kwandika urupapuro runsaba yuko yantwara kwa kaka barabyanga bamaze kubyanga papa wanjye birangira yisubiriye uganda amaze gusigayo ntiyongeye kugaruka njye nagerageje guhura nahura na mama mbe namubaza amakuru ya papa wanjye mama naramubaza nta kintu ajya yitangarizaho amakuru mfite yose nayo nkura muri famiye n'abantu bari bazi papa kuko yakundaga kuza kwa kaka cyane akibana na mama ubwo ku ubwo ngubwo papa ntabwo yigeze nta mubiri nongeye kumenya none se mama wawe aracyariho mama ariho ariko kuba ariho ntabwo ntabwo tubasha kuvugana neza arahaba kimisagara ariko nta makuru ye nta konegisiyo ndende tugirana none iyo umubajije uti mbwira amakuru ya data ya papa wanjye arayakwima abishaka ayakwima kubera ko adashaka ko umumenya akubwira impamvu adashaka kukubwira amazina ye nta mpamvu n'imwe ambwira kuko iyo mbi- nagerageje kubimubwira cyangwa imubwiye turashwana akambwira nabi cyane nta kintu antangariza nta kintu na kimwe antangariza kuri papa kuko n'ibyo nzi byose nabimenyeye nabimenyeye muri mu yindi famiye kwa ba kaka nta kintu na kimwe nari numva ku makuru ya papa nkuye kuri mama mama wawe yitwa nde nyirahirwa Francine zamubaza impamvu adashaka kukubwira amazina ah, ya papa wawe niho honyine nahera kugira ngo nshobore kubona papa wawe ntabwo nshobora gushaka umuntu ntazi amazina ye ngomba kuyamenya Eh, none se papa wawe yakoraga iki mu rwanda papa wanjye yacuruza akabesi shanje z'imodoka acururiza mu gatata acururiza kawoshi mu mujyi na kinyoni gusa nyine amazina ya papa bari barayambwiyeho kwa kaka bambwiye ko yitwaga ngo jacques gatatu garatuva niko bambwiye gusa amazina we yashize nyise nitwaga ngo ayisha yatuka ariko kaka yarayahinduye anyemerera ngo usabe kubanza kujya gushaka ayo mazina uzagaruke mu kiganiro ntabwo byanyorohera wenda umpamagariye mama yaguha amakuru kuko ntekereza ukuntu yaba atazi ama- amazina ya papa
ko- komera ihangane turabigeraho amaherezo eh, turaza kumvikana ndagufasha uko nshoboye na mukecuru wawe uwo wita kaka ntabwo yigeze akubwira ati umugabo wazaga ahangaha wabyaranye n'umwana wanjye eh, yitwa kanaka bazi jacques gusa ntarindi zina bazi
izina bazi ni jacques ryonyine
Okay. noneho uhumura ubwo mfite amazina ya mama wawe nzamwishakira nzamwibariza amazina ya papa wawe hanyuma niho nzahera kugira ngo ngufashe nguhoze birumvikana ufite agahinda kenshi eh, humura imana nibi ishaka eh, tuzafatanya nayo tuzaguhoza nicyo tubereyeho Eh, sandrine komera ah, muri kano kanya reka nibwire yuko papa wawe aho namusanga hose mu- mu muri uganda niba ariho ari hariho n'igihe yaba akiri aho ngaho mu rwanda iyo yari avuye muri kigali akorera mu wundi mujyi aho yaba ari hose niba akiriho akaba akumva nk'umwana birumvikana waje hano umushaka umaze imyaka myinshi utamuzi makumyabiri n'irindwi mu buzima bw'umuntu ni igihe kinini cyane utazi papa wawe niba akumva sandrine muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira
ndamubwira ko nkumbuye kumubona nkumbuye kubona umuntu nita papa wanjye
mbese hari nk'agafoto mama wawe wigeze akwereka cyangwa se mukecuru hari agafoto ke wigeze ubona hari isura ye ufite mu mutwe wawe uzi uko asa ifoto nigeze kuyibona kaka arayinyereka iyo yigeze kuyinyereka ndayibona amubonye namumenya uko ameze ariko ejo bundi nagerageje kuyimubaza arambwira ngo ifoto ngo ntayagifite ntayagifite nubwo ariko papa amubonye namumenya uramumenye iyo umurebye ubona ufite agashusho ke yego yari umugabo ukunda gutereka umusatsi Mm.
yari umugabo ukunda gutereka umusatsi munini ari munini
hari ibintu wambwiye byafasha wumva ijwi rya amerika ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya nabo kudufasha kugira ngo dushakire hamwe tumumenye ongera unyibutse aho hantu yacururizaga kuva mu gatsata kugeza mu mujyi wa kigali rwagati umbwira ahantu yacururizaga n'ibintu yacuruzaga ntabwo hazabura umuntu uzamwibuka akamumenya
ahantu hambere yacururizaga yacururizaga hano iruhande rwa kino kiraro cya nyabugogo ku muryango wa mbere wari uhari yego aha kabiri ni ku giti cy'inyoni yego aha gatatu aha gatatu ni kawoshi mu mujyi niho yakoreraga nyabugogo niho yakunda kuba yicaye cyane ahandi habaga hariyo abakozi abumva ijwi ry'amerika muri kano kanya nyaboneka uwamenya uwo mugabo witwa jacques nta rindi tuzi nta rindi zina risobanutse dufite eh, kugeza igihe eh, uwo babyaranye francine eh, nyirahirwa kugeza igihe azaduhera amazina nyayo abumva agasaro kaburaga muri kano kanya mushyire hamwe uyu mwana tumuhoze kano gahinda dufatanye eh, tumushakire papa we waba yaramenye uwo mugabo wacu- wari ufite kawoshi mu mujyi rwagati wari ufite eh, n'ahandi acururiza ibyuma piyesi de roshanje aho ngaho oh, ku giti cy'inyoni n'aho ngaho i nyabugogo yatubwira yahamagara hano ku ijwi ry'amerika tugafasha uyu mwana sandrine mukamana kongera kugira amahoro ku mutima Ah, sandrine nagira ngo Karame.
ngushimire kuba wihanganye kwafashe kano kanya kugira ngo eh, tuganire ndakumva urukundo abana mukunda ababyeyi banyu mudafite ariko mwifuza kubabona rurakomeye kandi ni rwo tubafasha kubaka ngaho rero urakoze ndagushimiye ko waje mu kiganiro ukomere utegereze wizeye yego urakoze cyane
shaka agasaro kawe muzakabona Maze rero shaka agasaro kawe muzakabona
wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro Maze kawe rero muzakabona hashize imyaka cumi n'umunani umubyeyi w'umurundi nimbeshaho gerard yohereje abana be babiri mu gihugu cy'ububirigi aho bari basanze nyina madamu nizeyimana zuwena hamud Eh, kubera ko abana bari bato yashyize umukono we ku mpapuro zibemerera gufata urugendo badaherekejwe n'umwe mu babyeyi mu mwaka wa bibiri na kane bagenda gerard nimbeshaho yari ku rugamba mu gisirikare kuva icyo gihe kugeza ubu ntarongera kuvugana n'abana yabyaye bariho baba bazi ko we ariho ni inkuru ndende y'agasaro kaburaga gerard nimbeshaho atuye mu ntara ya ngozi muri komini ngozi umutumba wa kanyami ikinganya muri icyo kiganiro ni uko hari igihe nigeze gucumviriza nabibwiwe n'umu- n'umuntu yari azi ikibazo cyanje arambwira ati uzokumviriza ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi rya amerika ati urashobora kuhakura akarusho hanyuma ndacumviriza ndumva ko barondeza abantu baburanye Niko- nicyo cyatumye nanjye ushaka kuvugira ku ijwi rya amerika bibaye n'abana twaburanye nanjye kumva zitagarutse ko nabo zitabaturutse ko hakaba haheze igihe kirekire n'ubu ntazi aho bari nabo batazi aho ndi abo bana mwatandukanye gute wababuriye he byagenze gute mbwira
abo bana hari mu bihe bigoye hanyuma icyo gihe hari haheze kuba intambara mu burundi ya mirongo icyenda na gatatu bituma amashuri ahagarara icyo gihe nari umufinaliste hanyuma nza kurondera ubuzima nk'uko bigendera abandi bajene mfite imyaka mirongo ibiri n'itatu icyo gihe hanyuma byarashyitse ndinjira mu rukundo n'umukobwa umukobwa nawe yari imfubyi hanyuma turabana kugeza aho tubyara abana babiri hanyuma naje gushaka kubandanya amashuri tubana igitega tugeze dufise abo bana babiri ntitwabyumvikana ko sinashobora kuva ku izima ko sinari gushobora guha ishuri nabona ko ntegeza kumara amashuri kuko nari nahereye mu mwaka urangiza basi rero turatandukana aravuga ati ugiye ku ishuri ndagusubiriza ndakuramplasa nawe ndamubwira ati nta kundi nta kibazo ndetermine hama fata ingingo yo kujya ku ishuri nzi yuko tuzogumana bisanzwe ariko mu nyuma byahavuye rero bigenda ukundi aragenda i buraya nanjye icyo gihe nari muri esimeo hari serivisi militeri twakora obligatoire mu kugira dushobore kwiga kaminuza icyo gihe rero nari muri iyo serivisi hanyuma turaburana agenda i buraya mu nyuma abana bagiye kumusanga muri i buraya muri demire katire aho icyo gihe nanjye nari muri univerisite ingozi abana ndabasinyira nyine otorizasiyo do voyaje kugira bagende kwa mama wabo kuko yari amaze y'imyaka ibiri abarekama cyane rwose hanyuma kuva bagiye rero kwa mama wabo uretse ko bagiye naho nyine ntamenye ingene bagiye naherutse ndabasinyira otorizasiyo hanyuma bamaze gushikayo namenye ko bashyitseyo bari kumwe no mu nyuma wewe tukavugana mu nyuma yaje kumburoka rero kuri watsapu nkuma namubwira ko nkeneye kuvugana n'abana hamanyina wabo hageze ahantu arambuka birebire nyene kugeza ubu sinzi isitware sinzi kuba bagenda donke ntitwasubiye kuvugana nabo none abo bana bawe uko ari babiri harimo umuhungu n'umukobwa bombi ni abakobwa ni abahungu mbwira mukuru mukuru n'umuhungu ubu bageze mu myaka mirongo ibiri n'itanu n'itandatu hafi ubundi nawe abamukurikira n'umukobwa umukobwa yavutse muri benire mu kwezi kwa gatandatu igitega niho twaba icyo gihe umuhungu yitwa nde umuhungu uretse ko ubu bashobora kuba barahindura amazina numviyemo bikunze kuba ariko yavuye ngaho ingozi yitwa n'imbesha hotalibi umukobwa nawe yitwa n'imbesha hotalibi bakaba buriye indege ku kibuga cy'iyentende itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kw'indwi hari muri demire katire noventeye juye demire katire niho buriye indege kuri aeroport y'iyentende bajyana belgique ndumva baba bashobora kuba barashikiye mu gisagara cya liyeje uwo mudamu mwabyaranye abo bana yitwa nde umudamu witwa nzeyimana zuena humudu ni ukuvuga zuena humudu yavuka ku mubyeyi w'umwarabu n'umumama wiwe w'umurundikazi wo ngaha nyine ingozi nawe yari yavukiye ngaha ingozi ariko afite umubyeyi w'umwarabu ko numva wagize uruhare rukomeye kugira ngo abana basange nyina ukabasinyira impapuro kugira ngo bagende bandagerayo ndetse mugakomeza kuvugana na nyina hari ikintu cyatumye wiyumvisha cyatumye ahitamo kutakuvugisha akakuburoka icyatumye niko ndabyibaza ariko nuko uzi ko abantu nyine tugenda tugoye harageze ahantu tutumvikana kubera yuko amaze kuza iyo hiyo yariromariye arabyara umwana arongerera divorisa ariromariya kandi arabyara umwana aho mu nyuma urumva ko twari twatandukanyije muri benire hajyanaje muri demiri disi ndagira mariage tutaravugana kugira icyo gihe n'abo bana yaramubwiye ko naje ngomba gukora mariage ko ntashobora kwinjira mu myaka mirongo ine mirongo ine n'itanu nitwa umusore numva yuko bitanegereje ndafata decision ngiye kugira mariage officiel hanyuma arambwira ko nihuse ko yari afise intumbero yo kuzorangiye namfasha nkaronka viza yo kuja mu bufaransa ariko tugatabonana n'abo bana sinibaza ariko ko aribyo byoba byaratumye ayima kontakite n'abo bana gushyikikiza kuko abana bavuye uno mukuru afite imyaka indwi sije boni memoire akaba ageze mu myaka mirongo irindwi n'itandatu tudashobora kuvugana jewe n'indi nabikoze kugira ati abana diyete sinzi nespera ko dushobora kuzobonana bakantreta nk'umubyeyi kabisa atabitayeho ko ntabarondeye naragerageze no kubarondera kuri facebook ni birebire rwose none nimbeshaho gerard um, ndakumva hashize imyaka ingahe utavugana n'umufasha wawe mm, kamwite umuntu mwabyaranye abana uh, madamu nzeyimana Bo, Joel.
harashobora kuba hashize imyaka yoba nk'itanu gutyo Eh, ubwa mbere ariko kuva bakiri bato urumva ko bagiye ari abaminere mu nyuma eh, bakishikayo aho hose bagomba mbwira ko tutovugana ko ba- bata- abana batazi distance dusepaye Eh, bakavu- akavuga ati hari igihe bokumva bagaca bavuga ati ndabajane kwa papa ubwo nyene kandi bamaze ku- ku- kuja mu ishuri ico gihe nkavyumva ariko nyuma bamaze gukura nkabona umuhungu mu- umwana wa 18 ans, umwana wa 20 ans, urumva ntiwoga umumbwira yuko eh, atazi distance ari umuntu ajibyutse yize natwe turi muri afurika umwana ntiyo- ni- ni- ni- ni- ni- ntiyogira iyo myaka mirongo ibiri ataramenya akamenya ko ariyo kontinenti itwa erope amerika afurika n'ibindi No- ndaca numva umenga ahubwo ashobora kuba yaba- yaba ababwira reka ko ntakihari nkiyumvira ibintu byinshi cyane nkumva birandenze nicyo gituma niyo nzira nayifata numva isike yoba ari inzira ishobora kunshikana kubabona ko njyewe icyo gikuru ni uko nobaronka kuri kontakite nkababaza nimba bemera ko ndi umubyeyi wabo cyangwa batabyemera ibyo numva byoba kuri jewe kabisa yoba ari bisho uretse kuba ushaka kubonana n'abana bawe uracyafite uwo mugambi wo ku wo kujya i burayi kugira ngo ubegere ubu noneho ko ufite urugo rwawe washatse ah, kuvuga aho mwavuganira hose hari icyo byagutwara bo jewe ku bwanjye aho twavuganira hose nta na kimwe bifite ntaraburema gikuru gusa n- n- nifuza mu buzima eh, nuko imana yamfasha nkababona do mumviza nkihari tugasubira basi kubonana rimwe nkihari nk'ibikwiye
nagira ngo nguhe akanya gato kugira ngo ubanze ubwire ijambo abana bawe babwire ikintu bagomba kumva icyo usha- bashakira gikomeye nyamukuru hanyuma ugire n'icyo ubwira ah, zobe na nzeyimana ah, muri uwo- muri iyo ntumbero ufite umunota umwe n'igice ubundi ntabwo umunota umwe nguhaye umunota umwe n'igice ah, n'imbeshaho abana bawe urashaka kubabwira iki
urakoze cyane Eh, abana banje ndashaka kubabwira niba banyumva yuko eh, jewe nsinya nashiraho umukono ko bagenda i buraya ni ukubera gushika kuri uwo mwanya nabona ko bari mu maboko ya mama wabo abakunda nuko kandi nanjye yaba ariko arantelefona ambwira ati i buraya ndi- byose ndabifise ariko nibusa abana banje nirwa ndarira iminsi yose icyo gihe rero narabona yuko n'abana banje nabo nyine bamukeneye hakiyongera ko yuko nanjye kandi nari ku rugamba mu- uburundi ibihe byari muri- birimo muri- muri uwo mwanya ndabona yuko ahubwo nanjye nshobora gupfa bo bagasigara byari ibihe bitoroshe Eh, rero njyewe muri uwo mwanya nabibona nk'umugisha kubona eh, nzobe nashobora kwi- kwiruka abana kandi bati abatware baje kwiga ndabona ko bagiye kwiga neza eh, bazobaho neza ku kiburaya Eh, turumva yuko abantu bose biga kandi eh, niko tubyumva abatarajayo ariko abana bose bariga ba- n'imiburiburi bakarangiza segonderi eh, kandi ba- bagafungura bakavugwa ndetse ndabona ko abana banje eh, bagiye gusigisha information aneuropeyene kwa yego Eh, rero nabasinyiye nabasinyiye mu ntumbero y'urukundo nari ndabafitiye mbona ko eh, je naho byomera nabi mugabo bakaba babayeho neza numva ko ndi satisfait ariko by'ukuri ubu hageze aho nifuza basi no kuvugana nabo bikanka ndashaka ndababwire yuko ndabakunda cyane aho bari hose babimenye kandi nazuba namenye yuko eh, ari amakon- amasirikwansanse nyine ashika mu buzima twavanye ngo kubera ngo ndamwanka ngo canke ibiki none kubera nari mfise intego nifuza gushikaho icyo gihe je nari nahejeje amashure tubonana na zuwena nari nahejeje amashure mu mwaka urangiza ntigeze nyoberwa mu ishure eh, hanyuma ndafata ingingo yo kubandanya ishuri maze kubona ko yaronse nawe akazi keza nanjye naronse akazi keza twese twarakora muri ONG hama nkamubwira ati uyu mwaka ngomba kuwumara kugira ngo ndonke diplome aka kazi ka ONG turagakora mugabo abajuru kazohera kandi mafite diplome reka ndangize uyu mwaka ndawumare we nawe ntegereje nawe uzoca ubandanya ariko ntiyashoboye kunyizera kugira ngo areke uwo mwaka ndawige ni ukuvuga uwo mwaka nagiye kuwiga iyo diplome nagiye kuyironka dusa n'abamaze gutandukana n'abamaze kwakira ko yandamplashije eh, kuko yari yambwiye ati si si kantete a ale arekore je vais te remplacer Eh, bon biba birabaye rero rero abana babyumve yuko rema aho ni ndabakunda cyane nubwo biri uko kandi ndazi ko bahari ariko bobo birazi ko ndahari nicyo ni- ni- nicyo gikomere mfise bo nibaza ko batazi ko ndahari kuko baba bazi ko ndahari eh, tutomwe baba bantelefona tukavugana urumva imyaka cumi n'icyenda ni myinshi cyane ni ukuri eh, ndababaye nyene ariko ntako ntibubigire ariko imana ibandindire gushika umunsi tuzobonana antuka ndifuza kuba ku isi tubonanye kandi urazi ko umuntu uri kuba rugendana Eh, buri munsi mba mfise amakenga sawa murakoze cyane aho muri imana ibagi- ibagirire neza urakoze nawe mugaramiye urakoze nawe nimbeshaho gerard agahinda kawe ndakumva ah, inyota ufite yo kubona abana bawe ndayumva ibyo bikomeye ugendana ndasaba cyane kugira ngo agasaro ka buraga kazabikuvure abana bawe ndahamya yuko uzababona kuzavugana nabo vuba ni ibintu tuzashyiraho umwete ndabikwijeje Eh, nk'umubyeyi nanjye narabyaye kandi ndakumva Ah, urwo rukundo urukomeje kandi ugira amahoro ngushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga murakoze cyane ndaramukije n'abantu bose bakunda ijwi rya amerika na cyane cyane kino kiganiro
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga jean paul turikumana amaze imyaka mirongo itatu atandukanye n'umuryango we kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ibiri muri mirongo cyenda na kane umuryango we w'abantu umunani wari utuye kayonza hari muri sekiteri ya nyamirama mu cyahoze ari perefegitura ya kibungo nyuma ya jenoside hari hasigaye umwana umwe rukumbi witwa musabyimana abandi barihe jean paul turi kumana arabashakisha atuye mu karere ka gasabo umurenge wa bumbogo mu kagari ka nyabikenke nongere ngushimire ko wategereje igihe kirekire kubera ko ubutumwa bwawe bwa mbere bwangezeho mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya makumyabiri na kane uranyihanganira ariko njye nabaye nka za mfura z'i rwanda aho dusezeraniye niho duhurira uzangaye gutinda ntuzangaye guhera none ngaho mbwira rero ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga ni iki kikuzanye muri kino kiganiro ikinzanye muri iki kiganiro nanagikurikiranye cyane numva ni ikiganiro cyiza gihuza abantu baburanye nagira uruhare nangwa mwangira uruhare rwo kugira ngo mbone abanjye babo abantu bawe ushakisha ni bande mwatandukanye ryari byagenze gute Eh, abantu nshakisha ni ababyeyi banjye urebye ni umuryango wanjye ubwo twaburanye mperekana kubonana nabo muri mirongo cyenda na kabiri nari umusirikare yego Oh, urumva nari ndi mu kazi eh, bigeze icyenda na kane icyenda na kane urumva sinari ndi kumwe nabo nabaga mu ipande za byumba Mm.
ubwo icyenda na kane habaye iriya jenoside ndahunga nkongera muri kongo ariko nta makuru yabo nari mfite mva muri kongo njya muri tanzania kureba ko nagira uwo mbona ndabaririza nta n'umwe wigeze umpa amakuru Mm.
ubwo ni papa na mama n'abavandimwe banjye bose bageze kuri batanu nta kugeza n'ubu nta n'umwe Na- nakoresheje muri nagiye muri kuruwa ruje urumva naraje mpita nsubira mu gisirikare njya muri kongo mvayo nkashakisha amakuru nshakisha abantu bari muri tanzania ngo menye amakuru ndayabura pe bura amakuru ariko noneho aho maze kuzajya numvira agasaro ka- kabuze ndavuga nti uko bizagenda ndagumya nda- ndategereza nkumva abandi baraboneka ba- barabona ababo ndavuga nanjye ngomba kunyura mu gasaro ka- kabuze ko nagira uwo mbona byibuze yewe, nangwa nkamenya amakuru ko bapfuye umuntu akaruhuka Mm. ababyeyi bawe uwo muryango wawe wari utuye hehe kuba mutandukanye muri mirongo icyenda na kabiri eh, icyenda na kane kaziramo ariko se bari batuye hehe ababyeyi banjye papa yitwaga karemera zatayo yego mama akitwa mukandori fonsesi yego Twa- twari dutuye ubu hitwa iburasirazuba hari muri komine kayonza ubwo kera yari segiteri nyamirama yego ubwo ni- ni ni perefegitura ya kibungo we yabaye intara y'iburasirazuba yego ubwo rero twavugaga inda imwe turi abana twavugaga inda imwe turi abana barindwi yaho ntahutse icyenda na- na gatanu urumva ko nagiye kongo nzenguruka tanzaniya ngeze ngarutse mu rwanda ndasubira mu kazi ariko ntasanze mushiki wanjye witwaga nyiramatabaro nawe namubaza ntambwira ati duherukana icyenda na kane kuko umuntu yihisha gukwe nabo nta- nta makuru nabo afite afatika niba barahunze niba batara niba barapfuye uko Mm.
byagenze abantu bari batuye muri ako gace eh, ka kibungo ka kayonza ah, bamwe eh, bahungiye tanzania bajya mu nkambi zitandukanye hari nini muri zo yitwaga benako hari iri hakurya yari yitwaga rumasi yo yarimo yiganjemo cyane cyane a- abarundi ariko ya benako yo yari inkambi ngari yarimo abanyarwanda abo bavandimwe bawe nabo wambwira amazina yabo uko ah, bakurikirana Eh, harimo wankurikiraga witwaga muvunyi yego ndumva ntuka neza ndumva irindi ryaye bose yego akaba n'undi mu- wankurikiraga wakurikiraga uwunkurikira witwaga ndaruhutse mhm, akaba umukobwa ubwo wa- wazagamo ari nk'uwa gatanu nangwa uwa kane gutyo witwaga uwimana hakabaho n'undi mukobwa witwaga kanziga hakabaho n'undi mukobwa witwaga musabyimana yego mushiki wanjye ari wo mukuru we we nara- yarapfuye ndamushyingura yapfuye bibiri na karindwi na gatanu na karindwi mm, naramushyinguye yitwaga nyiramatabaro yego ubwo na- nagerageje kujya muri izo nkambi nage- nagiyeyo nagiyeyo pe nagiye benako nshakisha amakuru mbura umuntu umpa amakuru ikiba kibabaje ni uko utamenyesha abantu barapfuye ese abo bantu bariho nta muntu n'umwe waguha amakuru nicyo kintu kiba kibabaje umuntu aba agira ngo arire yihanagure niba barapfuye nangwa se kandi nanone ntabwo ari abantu wa- urumva ko harimo aba- abankurikira bakuze Mm.
ntabwo baje byibuze niba ari abapfa ngo bapfire rimwe bapfire gushira ariyo se umuntu akavuga se nta n'umwe umuntu yabona waba wara- wararokotse wowe eh, jean paul turikumana hari akabazo ushaka kukubaza wagiye benako ntaho utagiye um, wari uhari bagaruka muri izo za mirongo icyenda n'umunani abavuye za benako bongera kugaruka um, um, mu- mu rwanda ntabwo bagarutse Eh, ariko se abantu b'i kayonza abo ngabo b'i nyamirama wagiyeyo nta muntu n'umwe wakubwiye ati nabonye bamanuka epfo nabonye bajya ruguru nabonye cyangwa se bari gu- mu rugo babasanze mu rugo nta wahavuye nta gakuru waba waramenye wabwiwe n'umuntu byibuze n'umwe nta kintu cyabaho mu gihugu ngo ntagire umuntu ukibona nuko yenda abantu batavuga ariko nta kintu cyabaye kitabonywe nta muntu wakubwiye aho ngaho i nyamirama agakuru k'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe
Mm, yayo hari n'aba twari duturanye bo muri famiye n'ubu n'ejo bundi navuyeyo ay- nagiye no mu mu nama zabaga ari inkiko za gacaca ntawigeze avuga ati nabonye kwa runaka wapfa ni ukuvuga nta makuru nta makuru namwe mfite n'abo bahungutse bavuye karagwe bavuye benako hari n'abagiye bava kongo wenda bavuye bati wenda hariho abacaga mu bugesera bagera mu bugesera bikanga bakomeza za butare bakagera za bukavu nta makuru nta muntu n'umwe wigeze umpa amakuru ati umuryango wanyu nangwa ko ari runaka hari runaka nabonye yakuye aha ngaha n'iwanyu oya ntawe abo bantu bo mu muryango wawe uvuga bakihatuye hari umuvandimwe wa karemera uhari usigaye ndavuga wa papa wawe ntawe uwari uhari utaha nawe ni mushiki wanjye uwo nguwo wari mukuru wanjye yarapfuye Mm.
kandi kugeza ubu nawe nta nta makuru yigeze amuvuga Uwa- namubaza nuko wari uhari bimeze bitatu umuntu yahunga gukwe Mm.
ntawe nta makuru nta makuru mbere bishoboka gute ko ku musozi wose habura umuntu byibuze umwe uvuga ati ndabizi baraye rubunda hariya bagenda buri wese anyura ukwe amatati niko amera mutandukana mu ariko iyo bibaye ngombwa ko abantu bahunga bakihisha buri wese abunda aho abonye hashobora kumuramira Um, ariko nta muntu w'inyamirama na n'ubu wari wagira icyo akubwira bose bakubwira ko batabizi
rwose uko ni ko kuri urumva harimo harimo abo mu miryango nakubwiye hari abo kwa data wacu batigeze banahunga hariho abahunze nta n'umwe ukubwira amakuru nta-
abo ngabo bo mu muryango wa karemera ba- bavandimwe be bakiriho bagituye ahahoze ari teritore ya nyamirama bumva kino kiganiro agasaro kaburaga kimwe n'abandi baturage bose bari bahari muri mirongo cyenda na kane ndabatabaje kandi ndabasaba kudufasha kugira ngo dufashe turi ku mana ibya bitaravuzwe mu gihe cya gacaca i- ijwi ry'amerika ntabwo ari gacaca n'ikiganiro kirema imitima gifasha abanyarwanda gukundana ariko bubaka amateka nyayo umuntu waba waramenye amakuru y'uwo muryango wa karemera n'umufasha we mukandori n'abana babo kuva kuri muvunyi kugeza kuri ndaruhutse na wimana ndetse na kanziga na musabyimana akaba azi niba barahungiye muri tanzania cyangwa se niba baramanutse hepfo bageze za bugesera uwamenya amakuru yadufasha kandi hano ku ijwi ry'amerika kugira ngo dufashe ah, umwana wabo rukumbi usigaye mu rwanda jean paul turi kumana kugira ngo nawe tumufashe ashobore kubona amakuru ku muryango we mbaye mbashimiye none eh, turi kumana um, buri gihe mbari mu mutima mbakomeza kandi ntabwo na rimwe njya mvuga abo nshakisha nk'abatakiriho mbavuga nk'abariho none uyu muryango wawe abariho batwumva muri kano kanya niba bahari ni iki ushaka kubabwira kindi gikubiye mu byo wambwiye ariko ni wa munota ntango wo kugira ngo umuntu ambwire ikintu abwira abo ashaka gushakisha ababwira ikintu afite ku mutima iyi myaka yose mirongo itatu ishize kuwa mirongo icyenda na kabiri utandukanye nawe ujya ku rugamba ukaba utazi amakuru yabo babwira icyo ushaka kubabwira mbere y'uko dusoza ikiganiro ibindi uzabindekera
nta kirenze kuba nabona umuryango nkumbuye umuryango nkumbuye papa na mama barumuna banjye na bashiki banjye nababwira ko irumba imyaka ngezemo ndakuze nanashatse umugore tubyarana abana bane ubu nawe yitabye imana bibiri na cumi na karindwi ndahondera abana abuzukure barabategereje bara- ba nyira- a- abatababereye ba nyirasenge na ba se wabo barabategereje baza bakabona mfite umuryango ariko urumva si ndi papa nkiri mama ndi umupfakazi Hmm, mbese yaranshaririye yaranshaririye ntazi komera niba nabibonye Mm. komera komera jean paul turikumana uri umugabo um, eh, burya ngo amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ariko ibikomere byawe ndabyumva um, intimba ufite ndayumva um, ariko n'ukwizera ufite ko kuba utaracitse intege ibyo birometero byose wagenze uzenguruka uh, u rwanda ushakisha ababyeyi no kubana n'ubudahwema gusubira um, i Nyamirama kugira ngo umenye amakuru yabo uzakomeze nanjye guhera uyu munsi eh, ndatangiye kugufasha ah, kugira ngo turebere hamwe uko ah, twakubonera umuryango ndagira ngo ngushimire mbikuye ku mutima kuba warategereje igihe kirekire eh, kandi nkwizeze yuko ikiganiro agasaro kaburaga muri kumwe ahasigaye imana n'ibidufashamo witegereze wizeye umuryango wawe uzawubona
sinabona ibyo nkubwira gusa imana izaguha umugisha uri intwari ntawe intwari nkawe nabona ihuza abantu ihuza imiryango ihuza inshuti ibihugu byose kurikirana ikiganiro cyawe kandi buri gice ari cyose nanjye inkunga wankeneraho niteguye kuyitanga ishoboka iyo ari yo yose naba nshoboye urakoze cyane ndagushimiye igira amahoro y'imana
nawe uyahorane
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona
wicike intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona hashize imyaka makumyabiri n'umunani uwizeyimana vise ntiyaratuye mu cyahoze ari komine gafunzo muri perefegitura ya cyangugu akagira mukuru we ngira ababyeyi sisiyani kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane baraburanye atuye mu karere ka nyanza umurenge wa muyira akagari ka nyamure umudugudu wa kanyundo ari mu kiganiro agasaro kaburaga amushaka cyane rwose nshimye imana nshimye imana ni ukuvuga ngo ikiganiro cyacu cyanyu cy'ijwi ry'amerika nacyumvishe umwaka washize mu kwezi kwa kabiri numva gifasha abantu nanjye gisanga mfite ikibazo nsangiye na bagenzi banjye ndavuga ati iki kiganiro ubwo cyumvise ko numva kiri gufasha abantu byageramo gute ndahangayika ubwo ku bw'umuvandimwe wanjye mukuru wanjye twaguranye kuva icyenda kane ariko numvise ikiganiro ndavuga ati igisubizo cyaba ari iki ngiki yego
nuko rero nababwiye ko nitwizeye imana vesa nubwo ntuye mu majyepfo ariko kavukire ni iburengerazuba mu cyari perefegitura ya cyangugu komine ya gafunzo yego
kagira mukuru wanjye witwa ngirabyeyi sisiyani twaburanye icyenda na kane mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri nza kubona telefone ye turavugana ambwira ko aba kongo burazaviye kuva icyo gihe telefone ye twavuganye inshuro ebyiri kuva muri uwo mwaka nyuma yaho ntabwo twongeye kuvugana kugeza n'uyu munsi n'iyo nimero nyicishamo nkayihamagara nkumva umuntu yitabye siwe akambwira ngo ari i goma ari i bukavu ari i uvira mbese byaranyobeye urambwira yuko mu mwaka bibiri na cumi na kabiri mwaravuganaga ari muri congo brazzaville yego icyo gihe se muvugana yakubwiye ko yakoraga iki yari mu nkambi y'impunzi yakubwiraga ko ari hehe nyirizina
ni ukuvuga ngo aho yambwiye ari ntabwo mbibuka izina Mm,
ariko we twaraganiriye ambwira twaba i burazavire agace niko ndibuka ariko noneho ubwo nkomeza gushaka inyuma nyine telefone ye yitabwa n'abandi bantu we naramubuze nkomeza gushakisha nkabaza amakuru mhm, noneho ubu aho nanjye mbandikiye kugira ngo mumfashe mbona igihe kirekire cyane, ariko nanjye nticaye ubu ejo bundi muri iki cyumweru turi gusoza yego
nje kumenya amakuru y'uko ari ahantu bitwa orongo
aha
orongo ubu ngo niho ari
orongo ni mu majyaruguru ya ya kongo
yandikwa ngo niho ari rwose umuntu twavuganye yambwiye ko ariho ari kuko hari indi nomero nabonye iri imba ari ofeka ofe ofeka ompe amazina yabo sinibuyibuka ariko nimero y'uwo muntu we ndayifite twaravuganye ambwira ko yakurikiranye amenya ko amakuru y'ahantu ariko ari ahantu hitwa orongo Mm.
Eh, ntabwo yaguhaye nimero ye aho ari aho ngaho urongo
ni ukuvuga ngo nimero z'abantu baho ngo yarazifite ku gapapuro ariko yaragashatse arakabura Mm.
arongera arambwira ati mu gihe runaka nko mu mezi kuko ngo ni kure y'aho ari ngo arimo urugendo ngo nka nyuma y'ukwezi ashobora kuzaba yarasubiye akashakira nimero z'umuntu wabo wahita ampuza n'uwo mukuru wanjye
uwo muntu ndumva ari ari umuntu mwiza uzagufasha kuguhuza na mukuru wawe magingo ya se ko numva wateye intambwe ikomeye cyane njye ndumva nari gushakira mu nkambi z'impunzi ziri izo ngizo za kintere nkabaza nimba ariho ari eh, ariko urumva ko wewe wa- wateye intambwe rwose umenya yuko ari u- urongo um, ubu se uragira ngo tukunganire tumugushakire tumuhamagare uragira ngo se utegereze uwo mugabo ah, mwavuganye azagufashe aguhuze nawe eh, tugufashe iki ah, wizeyimana
murakoze cyane ni ukuvuga ngo mubivuze neza uwo muntu wa- wandangiye amakuru ngo araho kimpere mu nkanda ariko garafu ye akaba ari orongo kumfasha kwanyu ndumva byakwihuta kurusha uwo muntu kuko nkurikirana iki kiganiro gifasha benshi mwamfasha mwamfasha byashimisha kurushaho kuko uwo muntu nawe yampaye icyizere ariko namwe mwamfasha nk'uko mumpamagaye
tuzagufasha aho ari hose muri congo brazzaville bwuzi neza yuko ariho nicyo cyangombwa hasigaye ni ukumugeraho ukumugeraho nabyo ntabwo ari ibintu uh, bitinda Um, n'abo tutazi aho bari imana iradufasha tukabagereraho naho abo tuzi aho bariho um, kubageraho tubanza gukoresha ijwi rya amerika ryumvikana ah, ku isi hose ah, badukurikirana kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu abo ngabo bose baradukurikira bakumva ikiganiro agasaro ka buraga ndahamya ko n'abanyarwanda n'imwe kongo brazaville barimo bacyumva ndetse yuko na eh, ngira babyeyi shishiyane nawe arimo atwumva akazaba mu ba mbere bazampamagara ambwira ko ashaka guhura n'umuvandimwe we ari wowe visenti wizeyimana ubu ngubu arakumva muri kano kanya mubwire icyo ushaka kumubwira muha amakuru yo mu rwanda mubwire impamvu nyamukuru itumye umushaka ikikuri ku mutima
murakoze cyane gusa mbanje gushimira ijwi rya amerika ryashyizeho iki kiganiro gihuza abantu baburanye kuko turi benshi ariko imana ibaha umugisha aho umugejeje muhuza abantu nanjye icyo nifuza kumubwira ni mukuru wanjye nkurikira wa papa na mama niwe mfura nkaba girondamfura turamukunda ikirenze ibyo turamukumbuye ari njye ari n'ababyeyi turacyafite amahirwe kuba tubafite yewe na barumuna bacu icyo dukoze cyose turavuga ati twabuze umuvandimwe yaba twari twumvisha n'ijwi rye tukamenya ko akiriho kuko amakuru yo ko akiriho duhora tuyumva ariko ntituramubona ntituramwumva abaye atwumva rero yakora ibishoboka byose natwe akatumenyesha amakuru kuko nk'umuryango turamukumbuye turifuza kumenya amakuru ye cyane barumuna be aribo barumuna banjye ababyeyi abavandimwe dukeneye kumenya amakuru y'ahantu haherereye twifashishije ijwi rya amerika iki kiganiro dufite icyizere yuko tuzamubona
icyo cyizere cyanyu ndahamya yuko ah, eh, kizasohozwa vuba Ah, Vincent uwizeyimana ngo ushimire kuba kimwe n'abandi benshi warategereje kugira ngo tukugereho kugira ngo tuganire aya makuru duhaye ni meza kandi turaheraho kugira ngo tuyakomerezaho tuyakomerezeho dusohoze ikivi kugira ngo tuguhuze n'umuvandimwe wawe eh, shishani ngira ababyeyi ndagushimiye cyane rero kuba wemeye kuza muri kino kiganiro agasaro kaburaga kandi ngushimire kuba uri umwe mu bambasaderi b'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga badukurikira badukunda amahoro y'imana
igabane namwe imana ibaha umugisha ku bwitange mugira rwose ingorano z'imana zizabageraho
agasaro kaburaga kabonetse
iki ni ikiganiro agasaro kaburaga nabibabwiraga uwizeyimana visenti yari mu kiganiro ashaka mukuru we bashaka mukuru we amaze imyaka atazi aho aherereye abari ku buhinga bw'ibyuma barimo barambwira ko bamaze kumufatisha bamaze kumenya aho aherereye eh, aho twashakiye eh, ntabwo ariho tumubonye ariko tumugezeho bambwiye yuko abonetse ndi kumwe eh, na visenti uwizeyimana visenti uwizeyimana uracyategereje kuvugana na mukuru wawe urahari ndahari ndabumva komeza utegereze ndebe yuko namuhamagara bambwiye yuko abonetse
haro wiyaru ndabumva ni ngira ababyeyi shishyane tuvugana niwe urakoze cyane uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika ndi kumwe na murumuna wawe vishe ntwizeyimana umaze imyaka n'imyaka gushakisha yambwiye yuko muherukana muri mirongo cyenda na kane mfite ibyishimo byo kubahuriza muri kano kanya hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika visenti mukuru wawe sisiyani ari hano ndamubonye ngaho musuhuze bya bindi wambwiraga ubimubwire ari hano arakumva urakoze cyane uraho sisiyani mukuru wanjye uraho visenti murumuna wanjye uraho uraho ivana ishimwe ivana ishimwe cyane ariko ngushimira aba bantu b'ijwi ry'amerika bakora ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika agasaro kaburaga kabonetse
agasaro kaburaga kabonetse none ni ikibazo nkunda kubaza kenshi ari n'ubonetse n'uwashakaga Am, Eh?
reka mpere kuri wowe eh, sisiyani imyaka ishize ari myinshi imyaka makumyabiri n'umunani murumuna wawe utamubona uvu- utandukanye n'umuryango wawe urumva umeze ute ubu ntabwo nabona uburyo mbivuga Mm.
ndi kumva ameze nk'ubonekerwa Oh.
ariko kubera ko iki kiganiro nsanzwe nyumva Mm.
ndumva ko ari ibintu bishoboka yego ahubwo icyo nakora cya mbere ni ukubashimira benito nshima imana n'ijwi rya amerika n'abakozi bose mukorana ubwitange mugira muhuza abantu bamwe batabikeka ko binashoboka ariko twamaze kubona ko bishoboka Mm.
ni impano imana yabahaye Oh, murakoze cyane ubu iby'agasaro kaburaga ntabwo bikiriho agasaro kaboneka none imana visenti ibamugisha rwose Oh, urakoze cyane Vincent we wowe nawe ndabikubaza bya byishimo wambwiraga uzagira umubonye ukumva ijwi ry'ababyeyi bakamwumva barumuna be bakamwumva Ah, nibyo ufite magingo aya yewe ga- birenze gutya komeza ubu ngubu ni bya bindi abantu basaba imana bavuga ngo iby'imana ikora biratangaje bishimye ndanezerewe mbese umutima ndumva ukeye kuko twari dufite ikiniga ubwo ndabivuga n'umuryango kuko tubivugana umunsi kundi ati umuvandimwe umwana wacu twari ababyeyi ati twaramubuze ariko umutima urakeye ndanezerewe ubwo ndabavugira ko nabo bari bunezerwe igihe bari bumvira iyi nkuru ko mvuganye na mukuru wanjye sisiyani n'umwana wabo ndahamya yuko ari abari muri amerika ari abari muri afurika y'epfo ari abari muri afurika ya ruguru ndetse y'uburasirazuba n'iy'uburengerazuba n'iyo hagati abantu bose badufashije kugira ngo dukore kino gikorwa na kw'iki gikorwa cyihuse mu bikorwa twakoze byo guhuza abantu aho dushobora guhuza abantu mu gihe bakishakishwa tukaba eh, tukabageraho byihuse n'u- kubera ubufatanye bwiza dufitanye n'abumva ijwi rya amerika ni ukubera abakozi benshi baba bandi iruhande bamfasha gushakisha babishyizeho umwete ariko cyane cyane abo nshimira ni mwebwe mutwizera mukaza hano kugira ngo eh, tubafate mu mugongo tubafashe gushaka abanyu kandi eh, tubahe ibyishimo byo guhura no kongera kugira amahoro ku mutima yo kuba u- umuryango ndagushimiye rero wowe visenti wizeye imana ndagushimiye nawe eh, sisiyani ngira ababyeyi ninjye mbashimiye Eh, ninjye mbashimiye rwose imana ibongerere
bari bahugugisha abandi bahugugisha baba mwagize kwitanga mugakora ibyo twabifuzaho byose mukaduhore- mukaduhuza imana ibaha umugisha cyane urakoze cyane Eh, sisiyani hari icyo wari ugiye kuvuga utarangije nanjye mwambaje ikibazo ukuntu umeze mu mutima yego ariko njye nanjye ngira amatsiko yo kumenya ukuntu icyo gitekerezo cyabajemo mwarabirose ni imana yaje ababonekera antuka abantu bose Mm.
babifuriza amahoro y'imana n'imigisha myinshi Oh.
mwakoze ibintu byinshi abantu barabyemera bose mubane n'imana ibongerere urakoze cyane sisiyani igitekerezo ukuntu cyatujemo ndahamya yuko hari n'abantu benshi babyibaza bati ibi bintu eh, byaje gute Eh, habayeho igihe kirekire kuva ijwi rya amerika ryatangira ryatangiye eh, rifite umugambi wo gufasha abanyarwanda bari baratandukanye n'ababo kongera guhura byari mu bihe by'intambara mu bihe eh, by'amage ariko nyuma y'imyaka hafi makumyabiri n'itanu ah, icyo gikorwa kitakibaho ah, ngeze ku ijwi ry'amerika nashatse ikintu cyafasha abanyarwanda gukomeza kwigiramo umutima utuje ngasanga ikintu kibahungabanya cyane ni uko benshi baba barabuze abana babo barabuze ababyeyi barabuze abavandimwe ntibamenye aho bari bagahora bahangayitse nshaka ikintu cyabagarurira ukwizera cyabagarurira amahoro ku mutima usanga kubashakira ababo babuze eh, aricyo gikorwa nanjye natangaho umusanzu wo kubaka u rwanda wo kubaka imitima y'abanyarwanda hanyuma bantegeka rero ku ijwi rya amerika banyemerera yuko icyo kiganiro nagikora kandi bampa uburyo buhagije bwo kugira ngo nshobore kubigeraho ahasigaye ni umutima umfasha kubikora ni urukundo rutuma mbikora ni mwebwe rutuma mbikora nguko igitekerezo cyaje n'igitekerezo cy'imana mu bantu twe abantu ntacyo twabahemba ibihembo ni iby'imana murakoze cyane ngaho rero ndabashimiye cyane mwari hano mu kiganiro agasaro ku ijwi ry'amerika uh, sisyanengira ababyeyi uri umwe mu bantu ba mbere tubonye nyuma y'iminota mirongo ine n'itanu gusa ikiganiro agasaro ka buraga gitangiye
muduhuze muduhuze
agasaro ka buraga
umuntu watandukanye n'umuryango we muri mirongo cyenda na kane ukaba umubonye nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani nahise mpamagara mu ntara y'uburengerazuba kugira ngo iyo nkuru nziza nyibwire ababyeyi be uwo nabonye bwa mbere ni mama we aho mbwira neza rero numve mana yanjye mbwira numve ko uvuze wizeye imana bizeye mbwira numve uwizeyimana visenti ni ubu umuhungu wawe noneho na sisiyani na sisiyani ndamufite hano sisiyani ngira ababyeyi n'umuhungu wawe w'imfura nagira ngo nkubwire yuko namukuboneye urakagira imana urakagira imana ngaho nyine mbwira ngaho se mumve tuvugane nguyu hano aragusuhuza sisiyani nguyu mama wawe musuhuze mumve tuvugane Mama.
ko arihoraho uragahora ku Alo, ngoma mama, ngaho ma- mbwira mama, neza mama, numve mama, karame karame ni sisiyani muvugana yewe nge- ndi kumva ndi kumva wowe ukagira imana ndi kumva ninjye ntushidikanye icyo kiganiro bari kukubwira agasaro ka buraga ni ikiganiro kimaze guhuza abantu benshi cyane Eh, ni nk'ikiganiro imana yahaye abantu Eh.
cyane cyane abanyarwanda baburanye n'ababo yego ubwo nanjye bampamagaye bambwira ko murumuna wanjye visenti ari we wagiye- wa- wakomeje gushakisha uwo munyamakuru uhamagaye yitwa venute nshimiyimana njye mwita Eh.
nk'aho ari nk'umuhanuzi ni nk'intumwa imana yohereje ubu tuvugana njye Mwana mu we, mutima sinzi ukuntu ngaho kumva nyine ameze mbwira.
Eh?
ndikumva
mu mutima ndanezerewe nyine ntabwo turi kurebana ariko ndiho namwe menye ko muriho ariko turabitesha nyine ijwi rya amerika n'abo banyamakuru bitanga buri munsi yego ni umurimo ukomeye bakora ariko none se umuryango wose urahari urahari urahari urahari
ariko turi kubyemera ko umunyamakuru ibyo akoze Yewe.
bishoboka mama eh karame uremera ko ibyo umunyamakuru akoze bishoboka yewe mana we nongeye kukumvaho Yewe. na papa ra yewe mama reka nze muguhe nawe muvugane Hey,
akosa n'isisi yaje niwe rwose papa yafunze Hey, yewe niwe ndabumva yewe yewe papa A- ariko uri sisi yaje eh eh sisi yanjye irabye ariko uri uri muzehe eh, disisiyani ni umuhungu wawe ni imfura yawe uyu ni venus nshimimana ku ijwi ry'amerika rwose muhuye muganira iyo ni imfura yawe sisiyani ngera ababyeyi mu kanya nanamuhaye na visenti uwizeye imana baravugana hanyuma rero mpitamo no guhamagara ah, aho ngaho kugira ngo mwivuganire ah, kano kanya rwose niwe ni umuhungu wawe najya nkubaze uko wumva umeze kugira ngo mbareke mu kanya muvugane iminota None mikeya se.
ariko ubanza mumbwire uko mumeze muze urumva umeze ute kubona uvuganye n'umuhungu wawe Ye- yewe karame yewe karame kugira ngo kugira ngo nkubwire mu magambo make yego kugira ngo nkubwire mu magambo make yego mbese ndanezerewe ndumva ko mbivugana ko Oh, uganire na mama wawe yewe karame
eh Ura- urabona eh muraho U- u- u- uri ku- uramenye uwo ninde ni wi ni garikani ye niwe irakora garikani yewe ariko waraduheze waraduheze
ya niko sisiyani nagira ngo munyemerere munyemerere eh, kimwe n'abandi bavandimwe bawe eh, munyemerere mbasezereho hanyuma mujye mu gikari muganire mwenyine jyewe ntahari umurimo wanjye nk'umunyamakuru w'ikiganiro agasaro kabura gakuzwe rya amerika urarangiye sisiyani rero ngaho ukomera ntabwo urangiye ntabwo urangiye uracyakomeza n'abandi barabakeneye rwose yego Mm.
ngaho rero ugira umunsi mwiza kandi namwe rwose ugira ibyishimo bisesuye mu Eh, muryango eh, eh, wawe eh, eh, eh, eh, eh. ubwo ntabwo nabona uburyo mbivuga Oh, Mm.
ngaho rero
murakoze rwose
agasaro kaburaga karabonetse
ni hano dusoreje ikiganiro agasaro kabura gatuye munsi nongere mbwira abashaka kuza mu kiganiro nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubire mu zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse mu muryango Eh, yeah, na, na, na. We have been waiting for you agasaro your family, they are very happy to see you again. Your family, they are very happy to hear your voice on the radio. Voice of America, ijwi rya America. Rihuza abantu, diaspora, bavugana ku ijwi rya America. Agasaro kaburaga karabonetse. Agasaro